mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira ku mirongo ya fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ku rubuga rwa interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti turi kumwe ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba hano muri studio ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye fideli niyo ngabo nanje ndabaramukije
ashima cyane nka jewe nosaba rero igisabo cy'iwanjye cya twese yuko yodufasha nk'uko ari umubyeyi nk'uko yavuze yuko afashe amamiliyoni menshi natwe rero araba adufashe nimba ari abahandi hantu atwungururiza akadushira na gatonyi turebe ko tworonka umuco nta muco n'umwe dufise ngaha mu nkaka uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ashima urugendo komiseri mukuru wa hcr w'ishyirahamwe rya oni ryita ku mpunzi filipo garandi yagiriye mu nkambi ya nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania asaba rero ibyo impunzi zikeneye
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yifatiye mu gahanga uno munsi kwa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijyanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagirana imirimo y'ubudandaji perezida mushasha wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix cisekedi yashyitse ku mugwa mukuru wa kongo brazzaville abasirikare b'igihugu cya venezuela bazibiye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramo mu gihugu ibyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigenewe abanyagihugu zivuye muri amerika no mu bindi bihugu byo mu mahanga kubashikira izi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turazigaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu
mbere yuko tubagezaho izo nkuru tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muragezwaho na mugenzi wanjye fide niyo ngabo urakoze jeni ngaha muri amerika perezida waho donald trump yifatiye mu gahanga uno munsi ku wa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijyanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagirana imirimo y'ubudandaji amatohoza arongowe n'abademokarate baherutse kongereza ingufu zabo mu nama nshingamateka perezida trump yifatiye mu gahanga adam Schiff ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza mu kuvuga ko atacemezo na kimwe yatoye cy'uko yakoranye n'uburusiya igihe yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu trump avuga ko yamara muri iki gihe ata kintu na kimwe cerekeye ubuzima bwiwe shifu atariko aratohoza haba ibijyanye n'amafaranga canke ibimwerekeye ku giti ciwe perezida trump avuga ko ibintu nk'ivyo bitigeze biba imbere yaho mu byo yanditse ku rubuga twitter trump yatangaje ko abademokarate n'imigwi yabo mu nama nshingamateka bataye umutwe abademokarate barashikiye amabanga yo kuyobora inama nshingamateka mu kwezi guheze inyuma yo ko batsindiye ibibanza byinshi muri urwo rwego urwo rwego rwatanguje amatohoza atari make ku bijyanye n'isoko ry'amafaranga ya perezida trump naho muri venezuela abasirikare b'icyo gihugu bazibiye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramwo mu gihugu ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigendewe abanyagihugu zivuye muri leta zunze ubumwe za amerika no mu bindi bihugu vyo mu mahanga kubashikira imfashanyo zigenewe abanyagihugu muri venezuela zarashitse hagati ku kiraro gihuza venezuela na colombia zahashitse ku munsi wa gatatu yamara abajejwe gukingira imbibe ku ruhande rwa venezuela bagenzura ako karere babujije izo mfashanyo kujabuka urubibe leta zunze ubumwe za amerika zemeye imfashanyo y'imiliyoni mirongo ibiri y'amadolari agenewe igihugu ca venezuela harimo imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti bikenewe cyane n'abanyavenezuela perezida wa venezuela nicolas maduro yariyamirije izo mfashanyo yamenyesheje ko igihugu ciwe atari ic'abasezi avuga ko ivyo vyoba inzira yo gutegura igitero ca amerika mu gihugu ciwe ubutunzi bwa venezuela bushimikiye ku bitoro bwarayanzaye ivyo vyavuye ku biciro vy'amasoko ntanganguvu vyagabanutse bikomeye cyane ku masoko mpuzamakungu ruswa hamwe n'imigambi ya gisosialiste ataco yigeze ishikako ibifungurwa ibitoro hamwe n'ibindi bintu ngenderwako ntibihari ku buryo buhagije muri venezuela ifaranga ry'igihugu naryo rikaba ryatakaje agaciro bikomeye cyane ivyo vyatumye abanyavenezuela miliyoni n'imiliyoni bahungira mu gihugu kibanyi ca colombia mubandanya gukurikirana amakuru ya hirya no hino tubafitiye muri aka kanya muri afurika perezida mushasha wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix chisekedi yashyize ku mugwa mukuru wa kongo brazzaville chisekedi yakiwe uno munsi kuwa kane ku mugwa mukuru brazzaville na perezida waho denis asungweso abo bategetsi babiri bagiranye ibiganiro vyo mu mwiherero umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa congo brazzaville jean claude gakoso yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko itorwa rya chisekedi ari akaryo ko gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyombi gakoso yizeye ko imigambi yo kubaka ikiraro kizocako imodoka na gari za moshi ku ruzi congo kizohuza imigwa mikuru y'ivyo bihugu bibiri brazzaville na kinshasa ibisagara vyegeranye cyane kurusha ibindi ku isi kuko bitandukanijwe gusa n'uruzi Kongo. Perezida Tshisekedi yaragendeye kandi igihugu ca Kenya aho yatangaje ko yifuza ko igihugu ciwe eh, co kwinjira mu muryango w'ibihugu vya Afrika mu buseruko. Mu ntango zindwi Tshisekedi yari yagendeye igihugu ca Angola. mu buraruko bwa afurika muri nigeria buramatari w'intara kaduna muri icyo gihugu nasir el rufai acuditse cyane na perezida muhammadu buhari yatangaje, yatangaje ku munsi wa gatatu murantunga yatangaje no munsi wa kane ko abanyamahanga um, barondera kwivanga mu matora azoba mu kiringo kirenga gato y'indwi imwe bazosubira inyuma bari mu bisaho bashiramwo abantu bapfuye ivyo nasir el rufai ayoboye intara ya kaduna iri mu burengero bwa nigeria yabitangaje mu kiganiro yabitangaje mu kiganiro cyabereye kuri televiziyo y'igihugu igihe havugwa ku ruhara rw'amakungu mu matora yimirije amatora ategekanijwe ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa kabiri muri nigeria amatora akazohuza perezida buhari yatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na atiku abubakar umukandida akomeye mu batavuga rumwe na leta abubakar ni umugwizatunga akongera akaba yigize kuba icegera c'umukuru w'igihugu ihiganwa hagati y'abo bakandida babiri ribonwa ko ryegeranye cyane umuryango w'ibihugu vy'iburaya leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza vyarerekanye impungenge ku ihagarikwa ry'umucamanza mukuru w'igihugu walter onegen yagirizwa ko yarenze ku mategeko y'ugutangaza amatungo yiwe buramatari w'intara kaduna nasir elrufai yavuze ko barindiriye uwuzoza kwivanga mu matora yimirije muri nigeria bazosubira inyuma mu gisaho bashiramwo abapfuye ivyo ngo kubera atanumwe azoza muri nigeria kubabwira uko bategerezwa kuyobora igihugu cabo yavuze ko abanyanigeria ari abantu bigenga
fide niyo ngabo urakoze cyane kuri aya makuru tugejejeho twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda arasuzuma inzitizi zazamuwe n'abanyamategeko bunganira bwana emile rwasamanzi usaba gusubizwa amadolari asaga ibihumbi magana abiri yafatiriwe n'inzego z'umutekano mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abamwunganira baravuga ko uwatanze ikirego kiyatambamira nta bubasha abifitiye kuko basanga ataraye eric bagira ubusa i kigali mu rwanda abaye inkuru irambuye ubwo umucamanza mu rukiko rukuru yari yiteze kumva impande zombi ziburana mu rubanza witwa Thierry Kanobayire atambamiramo amadolari asaga ibihumbi magana abiri ni ukuvuga asaga miliyoni ijana mirongo itandatu mu mafaranga y'u Rwanda byabaye ikinyuranyo aka kayabo k'amadolari bwana Kanobayire arayaregera avuga ko bwana Emile Rwasamanzi na bagenzi be babiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bamutekeye imitwe muri uganda barayamwambura ibi bihumbi bisaga magana abiri by'amadolari ni igice kimwe mu yandi kanobayira avuga ko bamwambuye muri ubwo buryo ariko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani urukiko rukuru rwari rwategetse ko urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwayafatiriye ruyasubiza bwana rwasamanzi nyuma yo kuyatsindira si uko byagenze ahubwo rwasamanzi yarafashwe yongera gufungwa nyuma yo kumva tiyeri kanobayire bivuga ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye ayabatwa tribert rujugiro leaf tobacco and commodities muri uganda ayaregera ko yaraye bamwambuye kuri uyu wa kane rero bwana rwasamanzi na bagenzi be ndahayo theodore na rugema amani baregwa ntibagaragaye mu rukiko hagaragaye bwana kanobayire ubarega ndetse n'abunganizi b'impande zombi abunganira bwana rwasamanzi na bagenzi be nibo bazamuye inzitizi ko nta bubasha kanobayire afite bwo gutanga ikirego gitambamira amadolari bwana rwasamanzi yagombye kuba asubizwa nk'uko urukiko rukuru rwabitegetse metre janvier rwagatare umwe mu bunganizi ba rwasamanzi yabwiye umucamanza ko inzitizi bazamuye ari ndemyagihugu bakavuga ko kwemerera Kanobayire kuburana urubanza mu mizi byaba bimuhesheje ububasha adafite baravuga ko Kanobayire nta bubasha afite bwo gutambamira amadolari ataraye kuko ubwe ntaho yemeza ko amadolari araye bityo bagasanga nta n'inyungu afite muri uru rubanza Metre Rwagatare yibukije ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi urukiko rukuru rwagaragaje ko ubugenzacyaha butsindwa yibukije ko bwasabwe inyandiko mvugo y'ifatira ry'ayo madolari ndetse na nimero ya dosiye birabura we na mugenzi we Metre Butare bagasaba ko inzitizi bazamuye yasuzumwa ukwayo kubera uburemere bwayo urukiko rwazemeza ko ifite ishingiro urubanza rukaba rurangiye ku bwunganizi bwa bwana Kanobayire bwo burabibona ukundi Metre Nuwagantare James umwunganira aravuga ko amadolari asaga ibihumbi magana abiri ari ibya Kanobayire kandi ko ibivugwa na Rwasamanzi uregwa muri uru rubanza nta shingiro bifite yavuze ko bigaragarira mu nyandiko mvugo ya Rwasamanzi ku cyo yise umugambi bacuze wo kwambura Kanobayire uyu munyamategeko yanavuze ko Rwasamanzi atagaragaza inkomoko y'ayo madolari polisi yamufatanye bityo ko uwo yunganira afite inyungu zituma atambamira ayo madolari yavuze ko icyemezo cyafashwe cyo gusubiza Rwasamanzi amadolari kibangamiye uwo yunganira uyu yasabaga ko inzitizi zazamuwe n'uruhande baburana zazasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi kandi ko ntacyo byabanganiraho imigendekere myiza y'urubanza umucamanza atarinze kujya kwiherera yatangarije ababuranyi bombi ko asanga ari ngombwa kuba yasuzumye izi nzitizi ukwazo mu migendekere myiza y'urubanza yavuze ko ibizaba bikubiyemo mu cyemezo azazifataho ari byo bizatanga amerekezo y'urubanza mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo bwana Emile Rwasamanzi yatawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda zamufatanya ibihumbi magana abiri n'ijana na mirongo cyenda mu madolari y'abanyamerika ni ukuvuga asaga miliyoni ijana na mirongo itandatu mu mafaranga y'u rwanda nyuma y'iperereza rwasamanzi yararekuwe ariko ntiyasubizwa amadolari ku mpamvu avuga ko atazi niko kwiyambaza inkiko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani rwasamanzi yaregeye urukiko rukuru asaba kuyasubizwa arega leta ndetse aranayitsinda itegekwa kwishyura umwunganizi we mu mategeko no gutanga amagarama y'urubanza habura iminsi mike ngo umucamanza atangaze icyemezo cy'urubanza emili rwasamanzi yongeye gutabwa muri yombi bwa kabiri arafungwa bamubwira ko habonetse uwitwa Kanobayire Thierry wemeza ko ayo madolari ari mu yo yambuwe na Emile Rwasamanza amutekeye imitwe mu gihugu gituranyi cya Uganda Kanobayire Thierry wemeza ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye y'abatwa Tribert Rujugiro avuga ko yahagaye Emile Rwasamanza ariya madolari mu byiciro ngo yaba yarabanje kumuha ibihumbi magana atandatu by'amadolari nyuma amuha ibihumbi magana atanu kugeza kuri miliyoni zisaga ebyiri z'amadolari gusa Rwasamanzi we avuga ko atazi uyu Kanobayire umurega ku itariki esheshatu z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka nibwo umucamanza azasoma icyemezo kuri iyi nzitizi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric urakoze kuri iyi nkuru tuve mu rwanda tujye mu burundi urwego sense rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora mu burundi rwemeza ko ibimenyeshamakuru mu mezi atatu asoza umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani byakoze ahanini ikosa ryo kubogama mu kumenyesha amakuru umuyobozi w'urwo rwego yasabye abasabwa amakuru kuyatanga naho ababeshyewe abibutsa ko bafite uburenganzira bwo kubeshyuza ibyavuzwe i bujumbura umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Raymond Zimana abaha inkuru irambuye mu nama yagiranye n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu Burundi Nestor Bankumukunzi arongoye urwego sense yemeje ko urwego arongoye rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora rushima ingene umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe mu mezi atatu arangiza umwaka wa bibiri na cumi n'umunani Bankumukunzi ariko avuga ko hibonekeje amakosa na cane cane ibimenyeshamakuru ko bitahaye ijambo impande zose ibinyamakuru bikorera ngaha kosa rikuru riza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu ariko abo bavugwa ntibaheze ngo bahabwe ijambo kugira ngo ya nkuru ishikirizwe imeze neza kuri iryo kosa abarongoye ibimenyeshamakuru bagiriza bamwe mu bo basaba amakuru eka n'inzego zijejwe kuyatanga ko bayimana bigatuma bavugisha uruhande rumwe ku bibazo biba byadutse aho uburongoye sense asaba abasabwa amakuru gukorana neza n'abamenyeshamakuru nayo ababeshegwa abibutsa ko bafise uburenganzira bwo kubeshuza ivyo baba bavuzwe ko atari vyo abantu bakorana n'ibinyamakuru babiha amakuru barongoye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ko bogira imigenderanire myiza n'ibinyamakuru mu gihe ikinyamakuru kanaka cabavugiye ibitari vyo barafise uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gusaba yuko bokosora ivyo bavuze mu gihe boba bavuze bakihenda canke mu gihe boba bavuga ibitari vyo barafise uburenganzira bwo gutanga inkuru ibeshuza ivyo babeshewe irindi kosa urwego sense rwashize ahabona ryakozwe muri icyo kiringo n'ibijyanye no gutanga inkuru zihungabanya umuco n'amateka y'igihugu cy'u Burundi harabayemo kutubahiriza imico kama twabonye ko hari ibinyamakuru amaradiyo mbere n'amateleviziyo yatanze amakuru arimwo ibintu bihungabanya cyane mbere imico kama ibyo nabyo tukaba tuzi yuko ari bibi cyane kuko igihugu cyubakiye ku mico kama kiretse ivyo ugo rwego rwemeje ko amakuru yashikirijwe menshi atohozwa mu gisagara ca bujumbura no mu micungararo yacu ivyo bigatuma ibiba canke ibibera mu ntara zindi abanyagihugu batabimenya kuri ico kibazo abarongoye ibimenyeshamakuru bavuze ko biva ku kibazo co kubura uburyo abajijwe ku bijanye n'ikibazo c'amaradiyo ijwi rya amerika na radiyo bbc y'abongereza nestori bankumukunzi arongoye snc naco yashimye kuko ivuga ko ni mu gihe ahaheruka yari yemeje ko urwo rwego rugiye gutunganya amasezerano mashasha hanyuma bavugane n'abarongoye ibyo bimenyeshamakuru kugira imirongo ya fm y'ayo maradiyo yugururwe iyo mirongo yugawe mu kiringo c'amezi atandatu kuva ku wa ndwi bibiri na cumi n'umunani ikiringo carangiye ariko iyo mirongo n'ubu ikaba itarugururwa i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ni radiyo yanyu rero ijwi ry'amerika murayumva ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze muri uganda aho imiryango itandukanye ifasha impunzi muri icyo gihugu yasoje inama yagiranaga n'impunzi zituye mu mujyi wa kampala izo nama zigaga ibibazo impunzi zifite ikindi iyo miryango ishaka kwegera izo mpunzi kugira ngo izifashe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignacio sebahizi uri i kampala yagezaho inama ya nyuma yabereye We want to come and find you where you stay instead of you finding the services at the office. muri uno mwaka dushaka yuko tuzazana amaserivisi aho tuba twese turabyumvise dushaka ko bazazana amaserivisi aho tuba ahubwo tugasiga tukabasanga kuri ofisi uwo ni edina gasozi ushinzwe iby'amategeko mu kigo cya interaid gifasha hcr gushyira mu bikorwa imigambi yo gufasha impunzi zituye mu mijyi aho hari mu nama ya gatanu anariyo ya nyuma n'impunzi zituye mu mujyi wa kampala mu gace ka rubaga dore ko abo bakuru bari bamaze icyumweru cyose bazenguruka mu duce dutandukanye tw'umujyi bagira amanama n'impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye zidutuyemo we want to come to the community and also interact with those people who are not in position to reach our offices dushaka kuza mu makominote baje kuvugana na bajya abantu badashobora gushyika kuri ofisi kuri bajya abantu usanga dufite ikibazo cyo gutambuka abantu usanga dufite ikibazo cy'amahera ya transiporo abana abantu bashaje nyuma y'icyo gituma twiyumvira reka zo twaba tubasanga muri kominote nimba turi mu gukora buriya twazanga muri kominote gatumviriza ibibazo kuko dutegereza kujya hamwe tugakorana dushaka kumviza biriya bibazo byose dufite mushaka tubatorera inyishu we are here to listen to you nk'uko edina abisobanura ayo mashyirahamwe yita ku mpunzi avuga ko ko habayeho kwinubira kwinshi mu mpunzi zo mu mujyi y'uko zitabona ubufasha bukwiye akaba muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda bahisemo guhindura uko basanzwe batanga serivisi zabo ubu abo bakozi akaba bagiye kujya bava mu biro byabo bakajya mu makaritsiye atandukanye aho impunzi zituye kugira ngo bazifashirizeyo zitarinze guta umwanya n'amafaranga kujya ku biro by'ibyo bigo nyamara ariko impunzi zanenzwe kubera zititabira amanama agenewe gusubiza bimwe mu bibazo ziba zifite bityo zigahora mu mwijima zidafite amakuru ashitse bigatuma zibwira ko zititabwaho kandi ari ukubura amakuru akwiye julian nyeko ni umukozi wa hcr One of the reasons as to why most of you are suffering is because of lack of knowledge. Ari- avuze ati information y'ikintu gikomeye n'ikintu gifise inguvu What you see the people in the settlements enjoying, you cannot have it in the urban.
Ati, amategeko y'impunzi zo ngaha muri mu gisagara ca kampala aratandukanye n'amategeko yo mu makambi y'impunzi ati ibyo aba- abo- abari mu makambi y'impunzi baronka ngaha ntimutegerezwa kubironka ibyo byose bikaba kubera iki kubera mudafise amakuru y'imvaho nabajije impunzi zitandukanye uko zakiriye inama kandi niba yanazihaye ikindi cyizere uku niko zasubije ego ndafise ukwizera ariko sinoca mvuga nti nk'uko babivuze bizoba kuko hariho ni byinshi ba- bama bavuze ntibibe tukaguma turindiriye byaba azoba ari sawa byaduhaye umwizero n'aho tutaba twizera ijana ku ijana turindira igikozwe batubwiye yuko muri uwo mwaka w'ibihumbi na cumi n'umu- n'icyenda bagiye guhindura ingene bahora bakora kandi uri kurabira ukuntu babitanguye nibataca babicira hagati ngo bace ba- ba- bahagarika cyangwa badebukirwe turizera kumbe ko bazoho- ko bazoshobora ku- gufasha impunzi gusumba uko bahora kuko batumwemereye yuko bazaza baradusanga mu makominoti yo tuba mbere bakanadusanga no muhira aho tuba kugira ngo bibonere by'ukuri ibibazo turiko turacamo rero eh, nibaza ko ari nacyo gituma kubera twagumye dukoma induru tugakoma induru mbere tuk- n'amakete akandikwa tu- tu- tugira tu- tubereka yuko atakiho kirakorwa ari nacyo gituma bafashe umwanzuro w'uko badusanga mu makominoti yo tuba kugira ngo babashe gufashanya mu gufa- mu gutora inyishu y'ibibazo dufise dusanzwe dufite ibibazo nyine cya mbere ikibazo ibi- i- cya mbere tubasha kubona imirimo ngo dukore donko kubera ko nta mirimo dufite ubuzima ntabwo buba bumeze neza kandi nyine turi hano mu mujyi ku giti cyanjye nkurikije imyaka icyenda maze aha ngaha nza mu manama nk'aya nta cyizere njyanye Kwe, ni bya bindi bya buri gihe ignatia sibahizi ijwi rya amerika kampala
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
murarariswe rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara twavugaga amakuru y'impunzi muri uganda na turakomeza tuvuga andi makuru yerekeye impunzi aho komiseri mukuru w'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr filipo gandi uyu munsi yasuye impunzi ziri mu nkambi ya nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania iyi nkambi icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo nyuma yo kuvugana n'izo mpunzi bwana gahandi yazemereye ko hcr izakemura ibibazo zari zifite birimo ibiribwa bidahagije imiti mike mu bitaro ndetse n'urujijo ruboneka ku bijyanye n'abiyandikisha bashaka gutaha mu gihugu mu bihugu byabo umunyamakuru rero w'ijwi ry'amerika muri tanzania james jovin yakurikiranye uwo mubonano nyuma aza kuvugana n'impunzi z'abarundi azibaza uko zakiriye ibyo umuyobozi wa hcr yazisezeranije nko kuri make rero ndashimye kubona ari umubyeyi kwanza n'umubyeyi kubona dushikiriye ndashima cyane nka jewe nosaba rero igisabo cy'iwanje cya twese yuko yodufasha nk'uko ari umubyeyi nk'uko yavuze yuko afasha amamiliyoni mesi- menshi natwe rero araba adufashe nimba ari abahandi hantu atwungururiza akadushira na gatonyi turebe ko tworonka umuco nta muco n'umwe dufise ngaha mu nkanga genda byakiriye neza kuko mu bisanzwe umuntu aca yi- yi- asokorora icyifuzo cyangwa ibyiyumviro by'iwe afise bivanye n'ubuzima turimo kweri uko yabibuze nimba ariko byokwirikizwa turashobora birashobora kuba byiza ariko bivanye n'ukuntu bimeze kano tubayeho hari igihe uko bibuzwe atari ko tuzobishikiriza ehe ni byiza cyane turamushimiye naho yogenda tuguma dushima kuko impene irisha bivanye n'aho igarukira kandi turamushimye kubona dushyikiye ko namwe nka mwebwe aho mushika mudusabire natwe tugire icyo dufashijwe nimba ari aho mutwungururije mudushyiraho hantu turabimusabye bidufashe kuko ntacyo ananiwe ni umubyeyi rero ijambo ryagombwa twagomberwa gufashwa Eh, twagomba gufashwa kubera kuba twicaye muri tanzania hari abicaye imyaka mirongo n'abicaye ubu twese turabakimbize twagomba gufashwa twe twagomba umusada wo gufashwa kubera ngaha turi ku mupaka w'uburundi hagufi ab- umwanya umwanya bashobora gusanga bayikundi rero twagomba gufashwe kama no gushogezwa cyangwa kugirane bo baraba ubufasha dukwiye kuronka buvuye kuri bo jewe nakwifuza yuko ibyo mu byo yavuze byose byokwirikizwa bivanye twebwe n'ingene tubayeho kuko tubayeho nabi ubuhungiro bwaturembeje kuva aho twahungiye tumaze igihe kinini akarorero nka jewe je navukiye mu buhungiro navukiye muri kongo turahunguka nsingira aho mpungukiye nca ndahu- nongera ndahungira ni tanzania iri mpungiye ino kandi rigize katatu isitoshe n'abana ndabyaye bakuriye mu buhungiro sinzi kazoza kabo ngo kazoba kahe mu burundi narahungutse nshyitseyo nta mahoro ndahagiriye kubera nari mfise abana ndabyaranye n'umukongo namara babaye mu muryango baranyinuba baranyirukako bambwira ko badakeneye abo bana nka jewe ngaha a kweri si meza nk'uko ubibona na wewe kweri ntibishimishije uri kuraraba nta buhuru na bumwe buriho kandi ubirabye nk'uko yakivuze turi ku mupaka ikibaye kibi cyose gishobora kurara kigushikiriye kikarara kikugiriye nabi Jewe nakwifuza yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryoraba ukuntu ridufasha nk'abantu badafite amahoro batagira aho baba bakabunguruza kuko na ngaha turi ni hafi cyane kuko ba- n'abava mu burundi baguma baza bashaka kuza kudutera ngaha kwayo baraba ukuntu bodufasha niba botwungururiza ahandi batwunguruze kuko nta mahoro tuhafitiye
aba rero mwumvaga bari bamwe mu mpunzi z'abarundi ba mu nkambi ya nyarugusu mu gihugu cya tanzania mu rugendo komi- nyuma y'urugendo komiseri mukuru hcr yagiriraga muri iyo nkambi rukaba rubaye eh, nyuma y- y'uko- eh, ejo kuwa gatatu rukaba rwara- yarabonanye na perezida wa tanzania john pombe magufuli baganira ku kibazo cy'impunzi hakurikijwe rero imibare itangwa na hcr nkambi y'impunzi ya nyarugusu irimo abarundi ibihumbi mirongo itandatu na batanu muri rusange tanzania ikaba icumbikiye impunzi z'abarundi zigera hafi ku bihumbi ijana na mirongo itanu Mm, turi hafi rero gusoza ibiganiro byacu ariko ntitwagenda tutabasubiremo muri make amakuru twabagejeho mu mwanya fidele urakoze eugene twabwiye ko ku byerekeye amerika ko perezida donald trump yifatiye mu gahanga uno munsi ku wa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijyanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagiranira imirimo y'ubudandaji amatohoza arongowe n'abademokarate baherutse kongereza ingufu zabo mu nama nshingamateka perezida trump yifatiye mu gahanga adam Schiff ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza mu kuvuga ko atacemezo na kimwe yatoye c'uko yakoranye n'uburusiya igihe yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu trump avuga ko yamara muri iki gihe ata kintu na kimwe cerekeye ubuzima bwiwe shifu atariko atohoza haba ibijanye n'amafaranga canke ibimwerekeye ku giti ciwe ku vyerekeye venezuela twabwiye ko abasirikare baho bazibiye ibibanza- ikibanza gikomeye cyo kwinjiramwo mu gihugu iyo ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigenewe abanyagihugu zivuye muri leta zunze ubumwe za amerika hamwe no mu bindi bihugu vyo mu mahanga kubashikira ku vyerekeye repubulika iharanira demokarasi ya kongo twabwiye ko perezida felix tshisekedi yashitse ku mugwa mukuru wa kongo brazzaville tshisekedi yakiriwe uno munsi ku wa kane ku mugwa mukuru brazzaville na perezida Dan- denis sassou nguesso abategetsi babiri baganiriye ku vyerekeye ibibazo bitandukanye mu mwiherero ku vyerekeye nigeria twabwiye ko buramatari w'intara kaduna uh, nasir el rufai acuditse cyane na perezida Muhammad- Mu- muhammadu buhari yatangaje uno munsi ku wa kane ko abanyamahanga barondera kwivanga mu matora azoba mu kiringo kirenga gatoya indwi imwe bazosubira inyuma bari mu bisaho bashiramwo abantu bapfuye fideli niyo ngabo urakoze cyane kuri ayo makuru nshuti mwese rero twari kumwe aha niho dusoreje amakuru twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri keri nashuwani yarafatanije na fatuma karara wegeranije aya makuru akanadufasha kuyabagezaho amakuru rero nk'uko mwabyumvise mwari kumwe na fideli niyo ngabo eugenie mukankusi kuri mikoro ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije mwakoze rero mwese kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kugira umugoroba mwiza